muteze amatwi ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika irabandanya ibiganiro byayo ibiganiro bishimikiye cyane cyane ku burundi mwiriwe neza abatwumviriza mwese kuri miko muri kumwe na huzini munezero kaze mu biganiro byacu
tugira ingorane cyane kuko dusuma ibiva hakurya abo bo hakurya nabo ibyo barima ntibaronka amahera iyo babironse bashorera ngaho ingomande nibyo byinzira gushyika igitega n'ibujumbura uyu ni anselme kamoya umwe mu banyagihugu baba muri komine ya gihofi mu ntara ya rutana avuga ku ngingo ibuza gushora mu burundi ibifungurwa bivimburirwa muri tanzania iyi nkuru cyo kimwe n'izindi zerekeye abanyagihugu bo mu ntara ya kirundo batabona kumwe ingingo ya onu yo kurungika abasirikare mvamakungu mu burundi hamwe n'imyiteguro y'umwigeme mu w'umurundikazi arusha abandi ubwiza n'akaranga ni mu kanya gato mu biganiro byacu murabe hafi y'amaradiyo yanyu abanyagihugu bo mu ntara ya kirundo ntibabona kumwe ingingo ya onu yo kurungika abapolisi mvamakungu bashika ku majana abiri na mirongo ibiri n'umunani mu burundi bamwe barayishigikiye bakavuga ko ahubwo abasirikare ari bake mu gihe abandi bayiyamiriza bavuga ko amahoro ari umusesekara ni nkuru ya mugenzi wacu jean bosco ndarurinze
twebwe inteko mvamakungu mu burundi twumva umenga ntacyo twozisabira kuko ntituri mu ntambara nta ntambara ihari kandi no ku maradiyo naho tubyumva ego ntawahakana hariho nk'umuntu ahora n'isanganya agapfa ariko si intambara irengereje yo kurinda gusaba ngo amakungu naze gutabara twebwe natwe twararungitse abandi baza gutabara none tubonye tunaniwe twafuma dutuma akabacu bakaza tukarwaniriza hamwe umwazi bashaka kuturwanya ntitworinda gusaba hariya narumvise neza uri kwiradiyo kuko hari inteko ngo dushaka kuza z'abapolisi mu burundi ni ukuri kw'imana twebwe turafise abana kabisa twavyaye twebwe twikuriye mu nda zagiye nabo kandi gufasha bene gihugu mu kindi gihugu baramaze kuza benshi benshi benshi iyo twabona yuko hari ikintu c'ingorane twobikoze ko tinoneka abana bacu ko mwavuye mu kindi gihugu namwe muza gutabara ahandi none ibi bintu twebwe bitugeremiye none mu burundi ni biki ni ukuri batubwiye ti ni ukuri nta ngorane nimujye muryame twebwe nta nteko dukeneye dukeneye ubumwe umutekano iwacu gusa kuko turawifitiye kandi urakwiye tugire ubumwe nabo dukeneye oya nabo dukeneye nabo dukeneye mu burundi si heza intambara irahari nubwo bapfa guhoma amaso amakungu nta ntambara ihari irahari abantu birirwa barapfa abakoroneri abajenerali none bicwa n'iki ni akamangu nkakajya kateye inkoko ntibanyaruke ahubwo byihuta mbere bongereze n'abandi bakore nk'amajana nk'atanu by'ukuri ndabona ko izo nteko mvamakungu zaratebye kuko n'aka gahenge mbona dufise mu burundi byavuye kwa zijya nteko mvamakungu bigeze kurungika mu myaka ihetse aho baziye mu burundi abantu bamwe babi bishizemo ibintu by'ubwicanyi baciye batenyenya kuko bavuga bati twebwe ubwo tuguma twicanamo amakungu baza kuturaba nabi imfashanyo zihagarare baciye batenyenya abanyagihugu baciye boroherwa n'abanyepolitiki abona nk'umunyepolitiki wasanga araratotezwa ku matelefoni n'amatelefoni ariko zirya nteko mvamakungu ziziye aba bajya abanyepolitiki batavuga rumwe na leta bagaca babaha abasirikare babararira bari bishize bizanye bari bafise umutekano ariko umunyepolitike atavuga rumwe na leta usanga ariko aratotezwa yicwa bamutelefona ku matelefoni bamutera ubwoba n'ibiki n'ibindi bikenera ko bisaba yuko ngo utari mu mugambwe uri ku butegetsi ntibakumva na batoya bajeho bagahenge ahubwo mbere harakuwe nk'ibihumbi bitanu pana n'abapolisi abapolisi boza gutohoza barakenewe mugo hakwiye kuza n'abasirikare nk'ibihumbi bitanu baza mu burundi kuko ibikorera mu burundi kuko nta mutekano wohaba bamwe barahunze abandi bari mu burundi bariko barajyamana biriga ubusa kandi bararimye ibyawe biriko birajya abantu batabirimye barabiza kuya mugabo bagatahira guhembwa guhunga icyo kintu rero aba basoda brema nibaze mu burundi hanyuma abandi banyepolitike nabo baronka amahoro nk'abandi barundi none tuzo tuzoronka ama- umu- amahoro twese abantu tugiye mu mugabo wose ni dede gusa turabona yuko hariho n'abandi bavuyemo ba- bagiye gufasha mu maku- mu yandi makungu ntabwo turabona ko ata ntambara zihari rero ngaho hino sinzi imbere n'abo bahunze naho bohunguka nibaza ko bo- bobakiriza urweze tubona yuko mbere zitonaza izo nteko kuko tubona yuko atangorane zihari turyama tu- turya tukaryama n'uburyo ngingo ndayikingurwa cyane ahubwo leta nireke kubagwanya ko igiye kubagwanya nta n'amahoro izoshi nta neza izobishakira aba- abarundi kuko kazoza k'abarundi twari twaragatose kaje mu mwanya twagatose kaje rero niba reka izo nteko mvamakungu zize kuraba kuko abarundi baraboroga ati ni iravuga yuko hakwiye kuzi inteko mvamakungu ni byiza ese navuga ko ari bibi none umuntu ari nza kurungikira umuntu aza kuvuga ati jewe hagati yawe nawe ujya mwene wanyu muri mu matati kandi bibonekana yuko ayo matati yabananiye mu ko yarinze arungika abantu baza ku- kubafasha bonekana ko byabananiye tuvuga tuti umurwayi niwe arondera muganga dore muganga si we arondera umurwayi mu burundi umutekano uriho iyo tuba tubona yuko izo nteko zari zikenewe na twebwe abanyagihugu tubabisabye tuti burya a, ni ukuri igihugu cyarengewe nimuturungikira abadu- aba- aba- abaducungerera umutekano je mbona ko izo nteko mvamakungu ntacyo baba baje kutumarira
ingingo ibuza ibifungurwa kwinjira mu burundi bivuye mu gihugu cya tanzania irabangamiye abanyagihugu bo muri komine gihofi mu ntara ya rutana abo banyagihugu bavuga ko bashobora no guterwa n'inzara na rirya byinshi mu byo bafungura bari ba- bari basanzwe babisumira muri tanzania ni inkuru ya mugenzi wacu jean eh, fidel d'antoine nsabimana turi ku mutumba wa ngomane komine gihofi intara ya rutana uwo mutumba uhanura ube n'igihugu ca tanzania ku ruhande rwa gakungu disitirigiti ya kibondo intara ya kigoma umupaka w'ivyo bice bibiri ni uruzi rumpungu abanyagihugu baba kuri uwo mupaka bavuga ko bagiye guhomba kubera ingingo yo kubuza bimwe mu bifungurwa kuja bukabiza mu burundi anselme mekamoya aba ku mutumba wa ngomane aha twogira ingorane cyane kuko dusuma i- i- ibiva hakurya abo bo hakurya nabo ba- ivyo barima ntibaronka amahera iyo ba- iyo babironse bashorera ngaho ingomande nivyo vyinzira gush- gushika igitega n'i bujumbura Ah, natwe rero tugaca turonka amahera tugaca dusumaho iyo bugaye ngaho duca tuhomba aha ntihaba amateke ibidudu biva hakurya ibintu byose biva hakurya n'impene zose babagira ngaha aha hakuno bazirangura hakurya aha ntidufise ibitungwa byinshi cyane duharageye hakurya niho haba ibiharage rero kandi kandi iyo iyo tu iyo twagize imigenderanire turagenda gukotesha hakurya niyo turimira ibiharage niyo barimira umuceri niyo barimira ibintu niyo bahitira eh aha tuzose tumererwa nabi cyane naho nk'ubu muci hoho tutarose ibi byo hakurya ntidusubira gusuma neza amos magenge yambaza umuremyi kugira ngo ibintu bisubire mu buryo ko bazi ivyo bifungurwa tugiye kubabura rwose kuko kenshi na kenshi vyava tanzania niho twabikura niho twasumira urumva ko bazi ibifungurwa kuko biva hariya bizino urumva ni ikibazo kinini cane tuza kwicwa n'inzara ko imana itatugarukiye nta kundi urumva ishema rizoka nico tuzofata nta kundi kuva babujije bimwe mu bifungurwa kwinjira mu burundi abo banyagihugu baridogera abasirikare ba tanzania bacunga umupaka ku ruzi rumpungwe ko baciye batangura kubahohotera amos magenge kubona iri soko ryo ku mungano tuvuga ngo twarumvise isoko ryo mu ngano ngo ryaruguruwe ngo nkuza kurema ntujure amahera mugabo zubu kuriha amahera ba- bara- barabihevye nk'amezi nk'abiri hama casa kuriha kurihisha amahera cyo tuba tugira ingorane iyo tugiye hakurya dufate uri nk'umukozi ugiye guca inkingero umaze kuvayo urakwirikira mbere wese bakakwambura none iyo migenderanire umva i- yo irohavishika hehe ariko rigeze ngo tubivuge imbere ntibikunda kubera ata abantu bakunda kuza kugira ngo baze batutwara inkuru kurere Kubera urumva twe twabonye ko gwatwa tucyane turakunda guhohoterwa regina banyankangenda akunda guca ingero mu gihugu ca tanzania ati Eh, ni benshi nyene nkaho hofi hofi turagaruka cyangwa akagero mugabo ugiye nko ku munsi usanzwe bagaca bayakwaka hermes mpawe nayo asaba abategetsi kumvikana kuko abanyagihugu bato bato ku mpande zose bari babanye neza nabo bubi bwabo kadufitaniye taba batwariye bakuze bakuze nibo bonona gusa batwonona bwa ngo nti turaryana nta mujyana twa dufise amageni turahana nyene hariya harava umugeni inaho akava abageni bageni benshi bakunda kuja hakurya bavino kubera ho hari n'ibiribwa iyo nta biribwa biriyo eh twe twishe n'inzara tutasumira aho gena risumira ne twagomba yuko nkamwe mu bantu mukuze muze amatura bamwe mugera imbere imigenda ibe yamyiza ama leta nayo muzi yaba leta twasaba yuko botora ibyo bintu nyene bak- bakumvikana hanyuma nibwo tugasum- bagatukana aho dusumira nta kitwa basaba abatanzaniya twasanze ku ruzi rumpungwe bagerageza gushora ibiribwa mu burundi mu buryo bw'amagendo bakoresheje ubwato bavuga ko nabo bahaboneye uruhombo kuko umwimbu wawo usa isoko mu gihugu c'u Burundi ingomane mu rutana fidele antoine sabimana ijwi ry'amerika murabandanya kumviriza radiyo ijwi ry'amerika ivuga i washington dc tuve mu tuve mu ntara ya rutana tuje mu gisagara ca bujumbura aho abigeme cumi na babiri bariko baritegurira ihiganwa ry'umwigeme arusha abandi ubwiza n'akaranga umwe wese muri abo afise umugambi yifuza kurangura aramutse arushije abandi amahigwe batatu muri bo babwijwe rya amerika imigambi yabo n'igituma ariyo bahisemwo ni inkuru ya eloge wiri kaneza abigeme bariko bahiganirwa urugori rw'umurundi kaza rusha abandi akaranga n'ubwiza bose hamwe ni cumi na babiri umwe wese afise umugambi yifuza kurangura aramutse arushije abandi amahirwe batatu muri bo babwijwe rya amerika imigambi yabo n'icabatumye kuyicagura twabasanze bariko baritegura mu buraruko bwa bujumbura muri zone gihosha muri karitiye ya mutanga nord gufasha abana bavukana ingorane z'ubumuga gushobora kubakurikirana kugira bagire icyo bakoze nabo bagire icyo bakoreye igihugu niyumvire uwo mugambi kuko haraciye igihe kuva mu mashuri mato mato nkorera mu mashyirahamwe afasha abana muri icyo gihe narabonye yuko hari abana bafite ingorane z'ubumuga muga babayeho nkatwe bashaka kugira icyo bazo- bakorera igihugu bashaka kugira icyo bavuyemo nicyo gituma rero nshaka kubafasha batera imbere nabone mu buzima bwabo ndamutse nowe nka Miss Burundi 2016-2017 nifuza guhimiriza urwaruka kwiga amashuri maremare kwanza rukazoshobora muri kazoza gushinga ubuzi bwabo butarenze kurindira leta canke ayandi ma entreprise yuko abaronswa ubuzi nshaka guhimiriza abarundi gutandukanya imbyaro na cyane cyane abataraba mu gisagara cya bujumbura kuko igurirana ry'abantu rirafise ingaruka mu butunzi bw'igihugu no mu mibereho ya misi yose Hirya y'iyi migambi abigeme bashaka kurangura hari iyindi ntumbero abatunganije ihiganwa Miss Burundi bashaka gushikako ukwerekana iyindi shusho y'igihugu c'u Burundi mu makungu Andre Hakizimana ajejwe kumenyesha amakuru mu ihiganwa Miss Burundi mu burundi si amakuru ya politiki gusa avugwayo mu burundi si amakuru y'umutekano muke gusa avugwayo mu burundi hariho abantu hariho abarundi baciyumvira ku muco baciyumvira ku karanga baciyumvira ku guteza imbere imico cyangwa abigeme b'ikirundi twibwiye tuti reka twereke abantu yuko mu burundi bigishoboka ko babaho tubahe ubutumwa bw'umwizero tubabwire yuko mu burundi naho ibi byose turi turabicamwo ariko tugifise ibindi bintu dushobora guhaya hanze turacyafise umuco wo guhaya turacyafise abigeme beza turacyafise igihugu cyiza cyo guhaya hano mu nkunze kandi nibutse yuko umwigeme azotorwa kuba Miss Burundi uno mwaka azosurikira uburundi mu mahiganwa mpuzamakungu azosurikira uburundi muri Miss Africa azosurikira kandi Burundi muri Miss United Countries mu mwa- mu kwezi kw'icumi na kabiri mu gihugu cya Filipino hano dushaka yuko ishusho ry'uburundi ibendera ry'uburundi amabara y'igihugu cyacu agaragara muri ayo mahiganwa mpuzamakungu abatunganije iryo higanwa banifuza ko ryobafasha mu kuduza urugero rw'ingenzi zigendera Uburundi mu ntumbero yo kugwiza amafaranga y'agaciro ubona ko asanzwe anakenye muri iki gihe rino higano kandi rije kandi gufasha murabizi yuko igihugu cyacu turakeneye cyane amahera y'agaciro kimwe mu nzira zotuma uburundi buronka amahera y'agaciro nivyo vy'ingenzi uno mwigeme kandi azodufasha mu guteza imbere ivyo bintu vy'ingenzi mu kuratira abantu dushaka yuko ico gisata c'ingenzi naco nyene uyu mwigeme yodufasha mu kwi- mu kuyaga mu ku- mu gifaransa bavuga promouvoir akoresha iryo jwi n'iteka azoba afise mu guhamagarira abantu kugendera uburundi ababwira ivyiza vy'uburundi arata igihugu ciwe naho imigambi itabuze abasanzwe bashirikira bene ayo mahiganwa ntibitabiriye akamo twaregereye amashirahamwe twaregereye abantu batandukanye turababwira kino cyumviro zino ngorane Burundi burimwo byarakoze ko abantu benshi zarakoze ko by'ubutunzi bw'igihugu ariko reka mm, duhamagarire abarundi duhamagarire abash- abagwiza tunga duhamagarire amashirahamwe yuko boza bagashyigikira rino higanwa rino higanwa ni imwe mu mahiganwa dushaka yuko azokwama atunganywa mu gihugu cacu kugira ngo ivy'umuco n'akaranga ubwenge n'ubwiza bw'igihugu cacu bizokwama birata hanze ibintu bitandatu nivyo vyafatiweko kubigeme kugira ngo bemererwe kuja mu ihiganwa Miss Burundi harimwo kubura umurundikazi ufise imyaka iri hagati ya cumi n'umunani na mirongo ibiri n'itatu kuba utigeze wubaka canke ngo wibaruke n'uko uba utigeze ugaragara ku mafoto y'ibiterasoni bagitangura guhiganwa bari mirongo itatu na batatu muri iki gice ca nyuma c'ihiganwa hasigayemo cumi na babiri kw'igenekerezo rya cumi na kane k'ukwezi niho hazomenyekana nyampinga w'uburundi n'ivyegera vyiwe bibiri ihiganwa misi burundi ryaheruka gutunganywa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri abariteguye bifuza ko ritosubira guhagarara bahamagarira leta kwitanga muri iri higanwa no kurishira imbere naryo rikaja ku rutonde rw'amahiganwa canke amahayanishwa akorwa ku mwaka ku mwaka mu burundi eroje burikaneza bujumbura ijwi rya amerika
waba utekereza iki ku bugizi bwa nabi cyangwa se utekereza iki ku bumuntu
ese ibi byaba bifitanye isano n'ubuzima bwacu bwa buri munsi
kurikira ikiganiro ejo mu mashuri ni ikiganiro gihuza urubyiruko ruturuka muri amwe mu mashuri yisumbuye yo mu rwanda rukaganira ku nsanganyamatsiko zitandukanye tujye inama bityo duhuze ibitekerezo twigire kuri ejo hashize twubaka ejo hazaza ikiganiro ejo mu mashuri mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco ufatanyije na la benevolencia hagamijwe gukumira ubugizi bwa nabi iki kiganiro mukigezwaho ku nkunga ya ambasade ya swede mu rwanda binyuze muri gahunda igamije gutanga inyigisho ku mahoro mu rwanda rpep
ikiganiro ejo mu mashuri buri wa kane na buri wa gatandatu
ni ku isaha y'isa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm nimuze dukumire amakimbirane twimakaze amahoro Ikiganiro Ejo mu Mashuri.
ni icyanjye n'icyawe
Mu Burundi haribonekeza ikibazo c'abana bakoreshwa ibikorwa bitandukanye ntawuzi nimba baba bakoresha bazi ko bibujijwe n'amategeko uruhara rw'imiryango nuruhe umutumire mu kiganiro muri sanga cuno munsi yari David Ni- Nigan- Ni- Ninganza ajejwe kumenyekanisha amakuru muri Sojepa- Sojepai ikigo kijejwe kwitaho ineza y'abana mu Burundi yaganiriye na mugenzi wacu Thomas Kamirindi Gilbert wiriwe yego ntabwo mwiriwe akabazo kagufi yego yagiye sinakabazo ahubwo ni nk'intererano ariko ndagira ko mbaza intererano yanjye nagira mba ntange mbona nagira ntange intererano mvuga ati mbe kutu ushobora kubona abana benshi ugasanga bariko bakora imirimo itandukanye ugasanga bari mu mibara- mu mabarabara mbe ko tuzi ko umwanya wabo bashobora kuba bavuyeyo bafite ivyo babona bitagenda neza nk'umbure nko kubura imitahe nko kubura ingene uburere bwiza bw'abavyeyi ni ikihe kintu bakora nuko cyatuma abana mu muryango wabo bavuga ati dushyira umuryango yacu dusanga ibintu bitakiye ko bikibi reka duhe n'ijambo na jean urakoze Gilbert jean wiriwe neza wiriwe wiriwe tomasi kamirindi akabazo kagufi ejo yari intererano ni ukuvuga a- abo bana ga ba- bakoreshwa benshi ba- baba bavuye mu mihana yabo ibikenye kubera baba babona ko atacyo baba bakura muhira atanu ifunguro baba bafite kenshi babona nk'umuntu ababyeyi nk'abana nka batanu bane akaba ashobora kuba atajonka ibintu ashobora kubagabura niyo mpamvu rero ubona baca baza nko mu- gusanga baje hano mu- baje mu gisagara ibyo nashaka kumubaza bo- yoba ariko arakora ikowe david kugira ngo uwo- aba aba bana bariko barakoreshwa benshi mu mu gisagara kugira ngo babasubize mu- ku mihana iwabo eh jean urakoze david we ha- hari icyo wakongeraho Eh, eh, icyo nokongera ko coco ah, ikiba ariko baravuga ngo biva ku bukene Eh, hariho imiryango myinshi tuzi ikenye mugabo itareka ko abana babo baja mu ibarabara ni cya kinini navuze umuvyeyi ategerezwa kumenya vyokomera vyokoroha ategerezwa gucira ingero umwana akabaho kandi ikindi kigira kabiri iruhande abarundi barafise imigani baca ngo umwana si uwumwe Eh, umwana si uwumwe umwana na- na na kati yabwa ni imigani bakunda gukoresha eh, umwana ni umurima w'isange bisigura ko naho ababyeyi bibo baba bakenye hariho ikibano mu kibano bategereza kugira icyo bakoze kugira umwana ntaje mu ibarabara kandi n'umuryango bimwe twita la famille large ni ukuvuga umuryango wiyaguye bateza kugira urunani mu gihe bazi umwe muri bo eh, a- abana be bafite ingorane ndaguha nk'akarorero igihe ababyeyi bapfuye bose mu burundi bafite umuco w'uko hacakorana urwego rw'umuryango ibyo twita conseil de famille bakavuga aba bana bazorerwa kwa naka aba bazorerwa kwa naka umuryango uzobakurikirana ariko rero iyo bamaze guta umuco ugasanga hari umwana yagiye mu ibarabara ngo ni uko ababyeyi bapfuye ngo ni uko ababyeyi bakenye uko kuba ari ukudohoka ku ibanga ry'ubuvyeyi icyo nagisubiyemwo kandi nawe ntakivuze kugira ngo acumve neza hanyuma yavuze ati mbega mushobora kubasubizayo gute ko baba bakenye by'ukuri gusubiza umwana muhira hariho eh, ibyo duca ko bikomakomeye ubwa mbere ho tubanza kumenya uwo mwana ninde n'ukwande ava hehe umuryango wiwe umeze gute wifashe gute inshuti ziwe nizihe hanyuma tukaca twiga icyatumye ava muri urwo rugo mbega n'ubwaba bwiwe n'ubwaba bw'ababyeyi ni ni ni ni ababanyi ataco bakoze hanyuma tugaca dutemberera uwo muryango kugira ngo dutahure by'ukuri uwo muryango uwo ari wo n'ingene wifashe mu nyuma y'umwana amaze gushika ngaho hariho icyo twita eh, kite d'accompagnement mbega ni ibiki yokora bihuye eh, n'urugero rwiwe byotuma aguma ngaho mbega ni saro do kuwafira mbega yo yo yo yo yoba atunga impene n'utuntu mwe n'uto cyangwa n'ibintu mwe n'ibyo twiyumvira kira noneho ikisi gikorwa dukora twenyene ah, turi imigwi myinshi ikorera mu bana mugabo turaza turavugana hakaba korodinasiyo iyo hageze gusubiza mu buzima abana ah, bari mu ngorane baba bari mu ibarabara kuko hari n'abandi baba bari mu mahero turaheza tukagira urunani tukiyumvira icyo umwe wese akora dufatiye ku buhinga yanonosoye mu ishyirahamwe ryiwe david n'inganza umuvugizi w'ikigo cyitaho ineza y'abana soshipayi ngabire wiriwe wiwe akabazo kagufi jewe ndashaka kubaza mbere nongera ntanga n'igitereye n'intererano ku bana bo mwibarabara je nivuga novuga hakuru ishavunarika ku babyeyi n'ukuntu umenga baracecetse ku ntuzenya ku ndero bahora batanga urabona bye kera nkiri umwana narabona nk'umwana w'imyaka cumi agiye akamara nk'amasaha nk'atandatu ataraza wasanga umubyeyi we yataye umutwe ariko aramurondera mbere akagira n'amatangazo bakamurondeza mu miryango yiwe yaragiye mpaka umwana abonetse ariko ubu si uko bikimeze umwana aragenda ari umwana w'imyaka cumi ni mwina wiwe cyangwa se wiwe yabona umunsi wa mbere araheza hari hari ntagire icyo abibaza ku ntagire akavuga ati ngazi wo kuyizana ikindi cya kabiri nacyo ndetse ndabita kuri leta leta yari ikwiye kuzirira aba bana baduye ngaha mu gisagara cya bujumbura bakayera atakazi bafise bakagira ikigo baregeranirizamwo bakabigisha bakabashyira mu mashuri ariko udusanga umutegetsi amuta kuyigira ubundi amuta kuyigira mbere ugasanga niwe ariko aramukoreye ariko aramukoresha no muri abo bategetsi nyine ndafise n'akarorero ntushobora gutanga ngaha nyine ngaha i bujumbura umugore umwe yakoresheje akana k'agakobwa aranga kugahemba umwaka wose ariko ibyo yagahembye yagahembye yagahembye agasha n'ubu niyo kakiri aha hose bari bakwiye amashyirahamwe aharanira agateka k'abana yari akwiye kubiraba umuntu asatwa ariko arakoresha umwana bagashyiraho ibihano bimukingira agahanwa umwana agasubizwa mu muryango Nikoze Ngabire.
hanyuma leta ngabire Eh?
ngabire nawe kuvuga imiryango nk'ubwo ngubwo ko wabonye umwana akoreshwa wigeze ujya kubibwira ubutungane uti hari umwana ukoreshwa umwana ukore- ukoreshwa n'uko se bagenda ndetse naravuga ndababwira ati nk'uwo mwana ntaragira gukoreshwa akavuga ngo cyane hariya ngo umwana ari kwa nyina ariko icyo mbona gusa ni uko aba ariko arakora aba ariko arakorera mu gisagara kandi abategetsi baba bamuta ko bamubona yuko ari umwana ikibanza kiba kiba kiri ku ishuri atari cyo kuba bwamo n'ubyeyi urumva nk'umwana amadutse nk'ini bujumbura bakamufata ariyo- hariho n'abakora bakagenda batanahembwe bataba bakirose amahera yo gusubira iwabo ni bamwe usanga bari mu mabarabara nyine Ye.
abandi nabo nk'abajya ba- nk'abajya bagura abagore bari aho mbona basadisha abana yego ariko wanzura wanzura ngabire Halo?
vuga wanzura kugira ngo duhe umwanya n'abandi ngabire murakoze reka ndabandanye gatoyi jewe gusa icyo na- icyo nashaka gusaba ayo mashyirahamwe aranira agateka kazina aka- agateka k'abana kweri yari akwiye guhasha agatanga inimero nk'ubonye mwana ariko aragira ariko arazerera ngaha mu gisagara bakamufata baka- bakaraba aho bamubika bakamusubiza iwabo Ye.
bakongera bagafata cyane cyane ikindi abakobwa bo ngaha abakobwa batane nabo nyine abo bakobwa baza ngaha i bujumbura bakazigarira aho inda zishushe ye urakoze ngabire reka duhe Eh, n'ijambo na patrick patrick wiriwe mwiriwe mwiriwe akabazo kagufi yego nagomba kubaza umuntu mutumire ese umwana ashonje agasaba ibyo arya ikosa riri ku ara- aba akoze ikosa ibyo ni ikosa ryo gusaba icyo urya washonje hama ye icya kabiri ese Yego.
umwana ashonje umuntu akamutora akamuha agakorwa akora ati bakora akandaguhembe uronka utwuge ese uwo muntu amuhaye akantu ati kora akandaguhembe uwo muntu niwe akoze ikosa hama ye ikindi kibazo bati narigeze kumva abantu bamwe bamwe bavuga ati "Ha- mu bihugu bitera imbere barashyizeho itegeko ryo kugira- kubyara abana bake ba- abo bana babyaye leta igashobora kubare abana leta ishoboye kurera eske mu burundi abo babyeyi bagatekaka abana bakora iki kugira ibyo bintu ariko iyo mu burundi umuntu abyaye umwana adashoboye abona ati sinjya bishoboye ashyire leta kuko umu- leta ari umubyeyi wa twese ashyire leta ati nderera umwana wanjye yananiye kurera akivuka nderera byose yumva nka burya kuko leta n'umubyeyi bo bafashe burya n'ibyo bizosiye mu burundi aho umuntu abyaye atabishoboye leta imurerera kuri byose ikabimenya Navyo Ye.
vyari biri.
urakoze patrick david ninganza umuvugizi wa soshipayi umwanya ni uwawe Eh, ndashimiye cyane ah, aba banywanyi bi- bi- b'iradiyo ijwi rya amerika ah, kandi abagenzi b'abana numva ko babaje ibibazo byiza cyane Eh, eh, ntuze ngabire ku bibazo yabajije yashyizemwo leta ndagomba ndakumenyeshe yuko ibyo twokora byose leta niwe niwe ni- niyo ya mbere itegerezwa gushyiraho politike nziza yuko abana bava mu ibarabara yuko abana badakoreshwa yuko abana badatotezwa ndagomba ndakumenyeshe yuko amategeko y'igihugu ariho arerekana neza ko ata muntu n'umwe akwiye gukoresha umwana ari munsi y'imyaka cumi n'itandatu kandi naho ategerezwa mu gihe ari munsi y'imyaka cumi n'umunani gukora udukorwa dutoyi tubayabaye bisigura rero yuko amategeko ariho kugira ngo yubahirizwe hakaja ko ah, nu- n'ubundi buzi bwa leta na twese tuba turimwo tuba tuhari kugira turabe ko ivyo vyubahirizwa hanyuma ah, kugira ngo umwana aze mw'ibarabara benshi bagiye barakigarukako bati erega si baba bigombye bati mbega ah, nka patrick ati gusaba ugira umuntu umwana agusabye ukamuha ubanje kumuha agakogwa ukamuhemba uba ugize nabi patrick navuze ni umwana si uwumwe niko babivuga mu kirundi kandi n'ubu niko biri umwana n'umurima w'irusange urumva kurya uwiwawe umugaburira utabanje kumuha ibyo akora umugaburira utabanje kumuremeka ikintu kimuremera niko n'uyu yategerezwa kuba umwana rero uko wagize ikigongo wabonye ko ashonje wabonye ko atafunguye atariye naho rero ategereza gukora naho umurundi ategereza kugaragara nk'umurundi nyene akibuka wa mugani atereka uyu mwana ndamugaburire co kimwe n'uwanje nubwo yabuze abavyeyi ntasonzane ndi hagufi nico twebwe rero ntitugomba ugomba gukora ineza abanje eh, gukora ibinyuranye n'amategeko ni ukuvuga muhembure abanje kumukoresha urumva iyo iyo ba exploitation kuko yatabashonje ntiyari kuza gusaba ako kazi rero bisigura yuko nta kazi kari ku mwana imvo izo ari zo zose aho bica hose bosonza yo yomerwa nabi yo umukene ico uwo wese abibonye akora ni ukumufasha akava muri ubwo buzima si ukusongera isi ibe ngo acamuha akazi kamusongera deja avuze ngo abashonje urumva ushonje no gukora ntabyo abashoboye hanyuma tukaza ku kindi mwavuze eh, gikomeye cerekeye eh, umurindi u- munini cyane w'irondoka Eh, by'ukuri eh, ico uvuze n'ikintu gikomeye cyane Ah, mu bantu navuze harimwo navuze intara zimwe zimwe umubyeyi niwe ategerezwa kumenya niwe ategerezwa kumenya ibanga afise ntushobora kuba uzi yuko udashoboye kurera abana hanyuma nawe ngo uvuge uti jewe ndazi yuko jewe naka ntashoboye kuzorera abana ariko reka nje kurondera umukenyezi twubakane kandi uzi neza ko utazoshobora kubarera hanyuma ntushobora kuba muri kumwe ukabyara umwana wa mbere ukabona ko uwo wa mbere bananiye kurera ugaca uvuga uti oya uko biri kose nawe uzobyara batanu leta irababona kandi noneho isi n'isi bazokwironderera urumva rero aho uba utariko urakoresha ibanga ry'ubuvyeyi
Uyo yari David Ninganza ajejwe kumenyekanisha amakuru muri Sojepai ikigo kijejwe kwitaho ineza y'abana mu Burundi yari umutumire mu kiganiro muri Sanga Cuno munsi yishura ku bibazo bijanye n'ibikorwa bitandukanye bikorwa n'abana ikiganiro cateramijwe na mugenzi wacu Thomas Kamirindi Turabashimiye mwebwe mwese mwari muteze amatwi ijwi rya Amerika aha niho hagarukiye ibiganiro vyacu muri uyu mwanya kuri mikro mwari kumwe nanje Rosine Munezero uwashize hamwe ibi biganiro ni Fatu Alimasi Karara afatiranje na Bo- Rob Maclean umu engineer ndamushimiye nawe mugire umugoroba mwiza mwese naho utaha